mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe indongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ariko mugaha hakaba n'uwundi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarengeje isanga iryo asize ritaranagera kandi ugasanga agucakiye na rya tara ririko ikira ikintu cyose kiriko ivyo navyone n'ibintu nabone bari bakwiye kuzoraba mu nyuma bitonze uyu ni umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya gitega turi mu gihugu c'u Burundi avuga yuko abapolisi babahohotera rimwe na rimwe bakabaka ibituriye bitanakenewe ni mu gihe inzego zibahamagarira gukorana nabo neza muri kino gihe gitega yiteguriye kwakira imirimo imwe imwe ya leta turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere kuja kwidonido yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira ndababwira muri make ko ibihumbi vy'abanyagihugu batavuga rumwe n'umutegetsi muri Venezuela barongowe n'uheruka kwitangaza ko ari we mukuru w'igihugu imfatakibanza ari we Juan Guaido ku munsi wa gatatu ejo basavye abasirikare kwitandukanya na perezida Nicolas Maduro kandi bemere imfashanyo zishobore kwinjira gufasha abanyagihugu abanyagihugu bihereje amabarabara muravyibuka ku mugwa mukuru Caracas hamwe no mu bindi bisagara bafise ivyandiko inyandiko kandi baririmba indirimbo zisaba abasirikare kwisubiza agateka bakitandukanya n'intwara y'agahotoro imbere y'iyo myiyerekano maduru yari yagerageje gukoranya abasirikare bashika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu ku mugwa mukuru asaba ko baguma biyunze kandi abagabisha ko hari abasirikare b'abacangero mu gihugu gwadiyo w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko akaba arongoye inama nshingamateka ako agerageza kuremera maduru ngo ave ku butegetsi kugira ngo ashinge leta mfata kibanza izoca itunganya yandi matora mashasha y'umukuru w'igihugu wadu ashigikiwe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu vyo muri amerika y'epfo ibihugu bitandatu vya buraya navyo vyasavye gutunganya ayandi matora bitarenze mu mpera zino ndwi bitari uko bakazoca bemeza gwadu nk'umukuru w'igihugu ku mugabane wa afurika igisirikare ca sudani cashikirije ejo kwa gatatu ko kitazokwemera ko igihugu kigwa hasi muri iyi myiyerekano yadutse mu gihugu nk'uko umushikiranganji wo kwivuna bansi yagabishije ababangamiye umutekano muri ico gihugu imyiyerekano gushika bimaze indwi zitari nke ihamagarira perezida omar al bashir gukinjura iyo myiyerekano yatanguye yiyamiriza ingingo ya leta yo kuduza igiciro c'umukate mu nyuma ihinduka iyo kwiyamiriza ubutegetsi umukuru w'ibiro bikuru bikuru vya gisirikare Kamal yavuze ejo kwa gatatu ko igisirikare citeguye guhangana n'abahungabanya umutekano wa Sudani naho iyi migumuko yabaye Bashir yaranse kuva ku butegetsi abategetsi bavuga ko abantu mirongo itatu bishwe kuva iyo myerekano itanguye ku itariki ya cumi n'icenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihe amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu bavuga ko abarenga mirongo ine ari bo bapfuye urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite muri yemen rushikiriza ko rwiteguye gukoresha inguvu zose kugira ngo rugondoze abarwanya leta y'abahuti bashobora kubahiriza kugira ngo bashobore kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca odeya abarwanya leta hamwe n'abategetsi ba yemen bapfunditse amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara ca odeya mu kwezi kwa cumi na kabiri ico gisagara kiri ku kivuko niho hanaca imfungurwa hamwe n'imfashanyo zifasha abanyagihugu muri Yemen impande zose zumvikanye gukura abasirikare babo muri ico gisagara ariko ntibihuta gushira mu ngiro ayo masezerano iyi ntumwa idasanzwe ya onu ariwe martin akora atiziganya kugira ngo ayo akora atiziganya kugira ngo ayo masezerano ntabe impfa gusa yavuze ko ashima intambwe zatewe zo guhanahana imbohe akavuga ko yizeye ko hazoba utundi twigoro two gufasha abanyagihugu abahuti bafashe umurwa mukuru wa yemen muri bibiri na cumi na kane birukanye leta mu buhungiro muri arabiya sawudite mu nyuma igaruka gushinga ubutegetsi mu gisagara ca aden radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com na facebook vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze mbere yuko dutangura ikiganiro iwanyu mu ntara dusaba imbabazi ku bakunzi batwandikiye batubaza igituma hari ikiganiro mwashu- mwumvise kivuga ivy'urubanza rw'uburundi na bernard mange ku musi wa kabiri ico kiganiro cagiyemwo kubera ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma murazi ko urwo rubanza rutazokumvirizwa kuwa kane ariko nyabuna rwarumvirijwe mu ndwi iheze ivyaruvuyemwo bikazomenyekana mu kwezi kwa kane tuzobabwira uko bi- bi- bizoba vyifashe dusabe rero mudutunge mutuburane kara kagorane ko mu buhinga bw'ivyuma ibituro vy'abakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca gitega turi mu gihugu c'u Burundi bigiye gutunganywa gushasha vyavugiwe mu nama buramatari wa gitega ari kumwe n'inzego z'igipolisi muri iyo ntara yagiranye n'abakorana uwo mwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ku muhingamo w'ejo kuwa gatatu muri iyo nama abapolisi baradomwe ko agatoke ko barya ibiturire canke bagahohotera abakora uwo mwuga kugira ngo babakorere mu minwe ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu i gitega fidel d'antoine sabimana muri iyo nama yabereye ku kibuga c'imipira y'amaboko mu gisagara ca gitega venamani rambonabona amatari w'intara ya gitega yabwiye abayitavye ko ibituro vyimugwa kugira ngo igisagara kibandanye gisa neza mu ntumbero yo kwakira umugwa mukuru wa politiki amaparikingi yari asanzwe ahari hari n'ayo mashasha wumva ze hariya anye monima runari eh, nyabututsi hajya kuri ipeji urabona ko hahurira abatari bake bwoga aha angaha ku masanganzira be n'ahandi urumva baramaze kuhiyumvira nimba ari zingahe zijamwo abantu bamenyere abantu bo ngaha anye hagati mu gisagara nibaza yuko n'aya mantuzeye n'aya mabeni aparika ngaha nibaza ko bazobaronderera ikindi gituro ciza ko ngaha murabona yuko ni mu gisagara hagati kugira ngo biboneke yuko eh, bitunganijwe neza dufashanye gutegura umugwa mukuru wa politike uba umugwa mukuru mwiza ugezweho hamwe n'uwuza agira ati ndashize ahantu hasanzwe ari heza tuhagire heza gusumba abakora uwo mwuga wo kunguruza abantu ku mamoto no ku makinga basabwe kwitaho isuku mu kumesa impuzu bambara gutyo ntibanukire abo bunguruje abo bakora uwo mwuga baremeye ko bagiye guhimirizanya abatamesa bagahindura ingendo ariko bagiriye ko badoma agatoki kw'abapolisi bababuragiza twe ku bisanzwe twabyakiriye neza ariko kuvuga ngo ngo kutwara ikinga ngo ridafise itara ko amakinga twarasize kwa matara ariko nkuko bavuze ngo ngo ngo umupolisi ngo ajejwe ngo gukinga ngo no kudufasha umutekano ibyo nitubihakana turanabibona ariko mugaha hakaba n'uwundi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarengeje isanga iryo asize ritaranagera kandi ugasanga agucakiye na rya tara ririko ikira ikintu cyose kiriko ibyo nabyo ni ibintu nabone bari bakwiye kuzoraba mu nyuma bitonze hari n'abandi mu bakora uwo mwuga wo kunguruza abantu bavuga ko abapolisi bafise abantu baca kugira ngo basabe ibiturire bene amamoto canke amakinga biba vyafashwe mu makosa abandi nabo baridoga ko abapolisi basigaye babafatira aho ariho hose mu gisagara ca gitega kandi atariko vyahora kuri ivyo bibazo vyose vyabunguruza abantu hari imana de la chance komiseri ajejwe igipolisi mu ntara ya gitega yabishuye agira ati icyanyuma rero ni ikintu gihambaye aho musigaye muza kunyuruza amamoto wafashe mugatanga ibiturire mu gipolisi uzofatwa azogira ingorane azogira ingorane ndabibabwiye kandi hazoga umuntu azosuka kugaruka muri komisariya yitwaje igiturire kugira muri moto yakivugiya sinzosubire kubyumva akanyuma rero naho babaca amande babuze uti babaca amande bababonye aho muri hose mu gisagara niko bimeze mu bimenye niko bimeze aho bariko barakorera bakora mu gisagara aho babasanze mutari mu mategeko babacira amande hajya nyene twe nta muntu n'umwe ari mu mategeko tuzorenganya ico twende tukiza ufise ikibazo nibaza ko noca ndabaha inimero kugira ngo muce mumbarira uwo barenganije abunguruza abantu ku mamoto barasabye ko bokongerezwa isaha zo gukora kubera uruja n'uruza rugiye kuba rwinshi mu gisagara ca gitega bakavana isaha zibiri zo mw'ijoro bagashikana isaha zitatu z'ijoro ni mugihe mu gisagara ca bujumbura ata moto irengana isaha cumi na zibiri bugorovye kuri ico kibazo venamani rambonabura amatari wa gitega yabishuye agira ati nibaza ko mwebwe ahubwo mwoshimira imana ko bikigendeka bikimeze neza no kubera amahoro n'umutekano buguma mubayobomatiye yagize ahagorane hoho bica bihinduka murazi yuko hari n'igihe duha tugira tuti saa moya ntihagiye n'imwe cumi na zibiri ntihagiye n'imwe yaciye yunganirwa na harerimana de la chance komiseri ajejwe igipolisi mu ntara ya gitega muri aya majambo iyo mutubahirije amasaha muca mutwara aba bandi bari mu nzira zibiri mubajanye aho bashobora kuja kwiba canke bagaca biba mwebwe nyene ayo mamoto no kubica bakabica ibi rero nibaza ko twovyubahirije biba vyiza gusoma ni inama yatanguye isaha cumi gushika mu kazangazanga aho vyaboneka ko abakora umwuga wo kunguruza abantu bashaka kuvuga ibibabakiye vyose ariko ubwira ntibwavyoroheje igitega fidel d'antoine sabimana ijwi ry'amerika Fidel d'Antoine Nsabimana arakenuye tuve gitega dukubitire mu kirundo aho abarundi barenga ijana bava mu miryango mirongo itatu n'umwe muri komine Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mu mitumba irenga cumi yo muri iyo komine bamwe muri abo barundi bariko bahungira mu gihugu c'u Rwanda buramatari we insiguro abiha ngo nuko abahunga muri ico gihugu ari eh, bifitaniye isano n'imvo za politiki nkuru twaza mugenzi wacu mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze imitumba cumi n'ine yo mu mazone atanu agize komine ya busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya gisenyi n'izone ya gatare ziherereye ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya gatare umutumba wa gatete niwo ugeramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa rwibikara muri zone ya gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa rwibikara na nyabisindu haboneka imirima y'ababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi oya ni ukuri kwa mungu nta tuntu na dukeya twashyize mu nzu n'ukuntu ubu twararimye twarateye byarase byaragize gute ndaba turaribye n'amasaka amasaka arapfuye aheze ayandi yarumye anyine twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu kintu twizemye nuko nuko Ba- n'ubu kuva mu kw'icumi nta n'igitoyonga kirahatonyanga nta n'umura banateragira nta n'ibiki n'ubu dutunzwe no mu misozi iyo za nyagisozi niho tugenda guhahira n'iyo hiyo ku mukene ho haguye akavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho rwaha kabisa bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi baragiye mu rwanda n'abari bavuye tanzania bose baragiye mu rwanda kweri nta em, nta ntubaguma bagenda n'ubu baranabimirije kugenda nk'ejo baranditse baranamaze kwandika araba banditse nyumba kuma abantu batandatu batanu indwi bane baheruka guhunguka bava tanzaniya nabo baciye basubira mu rwanda kubera urwo ruzuba kubera ngo uvuye muri tanzaniya adasubirayo kuko baba bazi yuko ataciye mu gihugu cyamwi- cyamwibarutse none benshi bagiye guherera mu rwanda aho uherereye hamaze kugenda nk'abangara ahangaha iyo hari ijoro rigenda rita- hatagiye nka cumi na batanu hashatse nka mariya claudine arongoye komine ya busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo mirongo itatu na rumwe bamaze guhunga rero kuri iyo mitumba turajamwe tugafashanya ari two twarose tukabaha umwe umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nicyo nuvuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu ba- abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira ijana na cumi murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu tuba turiko turatakaza cyane muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu c'u rwanda yari yagendeye abo banyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa rwibikara ku baja mu gihugu c'u rwanda avuga ko iryo hunga rifitaniye isano n'imvo za politike n'ubwo boba bashonje hariho n'abavuze ko hariho n'abagiye mu rwanda ariko mu rwanda umengo biragoye gutahura yuko baba bariko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yoba ari indi politike y'abantu bamwe bamwe baba babwira abantu uti nimuze tubatwaye muje guhungira hariya mu rwanda baca batwara mu ikambi hariya i mahama baca bavuga ati mu burundi ngo mu kirundo ngo nta mahoro ahari ngo abantu bariko barahunga kuko yaba ari ivyo vyovyo n'abajya abantu bariko barirukana ntibobirukanye uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine namwe nyene baravuga ati "Reka turebe ko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube tura turegera imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta nange ndadejo canke hirya y'ejo bazoza badufashe n'amashirahamwe atandukanye na pamu twadodoye mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu kirundo gukomeza umuco wo gushigikirana mu kibano yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa vyo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze nawe nyene arakenuye inkuru iwe mushobora gusubira kuyumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara abakunzi binugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ntiturabibagira ariko imbere ko dukubitizayo akajisho tumira amate gato hama tunyarukire uganda neza na neza mu ikambi ya nakivala
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uno munsi saa kumi mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu thomas kamirindi araza kugaruka ku byo biheruka kuvugwa n'ishamwe ryitwa agepro de ho mu mfunyapfunyo ryemeza yuko interineti yoba ifise uruhara runini mu bibazo vy'urwaruka rutwara imbanyi rutavyipfuje muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu igihe c'isaha cumi kugira ngo mushobore kumva ibivugwa n'iryo shirahamwe biciye muri isanga muri mu kiganiro muri isanga muri mumvise ivyo biza kuvugirwamwo urwaruka rw'impunzi z'abarundi na kivari muri uganda rwugarijwe n'ingeso mbi zirimwo ubuhumbu no kunywa ibiyayuramutwe abakobwa batwara inda bakiri bato n'ibindi abavyeyi babo bakavuga ko bitumwa n'uko urwo rwaruka ataco rufise rukora basaba amashirahamwe mpuzamakungu nka rcr kwitaho urwo rwaruka mu kurushira amashirahamwe mato mato yobahuza hamwe no kubashira mu mashure mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru aheruka kugendera izo mpunzi ziri na kivala Eh, barahari benshi bro Mm. akenshi bagenda kubera ubukene nyene uburyohe ko hariyo abibereye ngaha aba ni abana b'abakobwa b'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya nakivale mu buganda bariko biganira ijwi rya amerika ubuzima babayemwo bubatuma bahura n'ibibazo vyinshi vyo gutwara inda batifuza natwe ubwe ngaha barinda kuturerera ngaha nta n'imiryango twifitiye fata usanga nyene kuri uwo muntu warahabaye nabi agufashe nabi ico wifuza naco aguhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera vyinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya ucuvuga ati reka ngende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nanagutware wamuhenze yibaza ngo yagomba mutware kumbe ntamutware akaca atwarinda abonye ko atwarinda akaca amuta akaca agenda ariko urumva ni bibi Eh, ni bibi nyene bitumwa n'ubukene bitumwa n'ubukene aba basore bagenzi babo nabo baremera ko ubwo buhumbo buhari bavuga ko birirwa bicaye ku ibarabara ku marigara kugira ngo umunsi uhere aho bahanywerera urumogi itabi n'ibindi mu makaritsiye birimo nyene Eh, hariho abakobwa batwara inda kubera nyene ibyo bintu by'amashuri nyene batiga niyo mpamvu rero ababyeyi benshi bariko barashaka abana bagende kwiga kugira izo ngeso zo- zo gusambana canke zo kunywa urumogi nibandanye biba mu- ku bana nyene bo ngaha nyene bo mu makaritsiye Eh, hariho n'abana banywa urumogi nyene uramaze mu kanya oya aya nta- nta muntu wese barimwe pe
urumogi bararunwa Mm, kandi ba- aba- banwa- ni abantu basanga bakiri bato baruna baronyonye barunwa kandi ntibihera kubera usanga bari ngaha batiga batagira atakazi bakora Eh, kandi bazitwara bakiri bato ku ruhande rw'ababyeyi babo basa n'uko agahinda kabice kubera izo ngeso abana babo badukanye bamaze guhunga uwati izo ngeso zituma bananira n'ababyeyi babo urumva abana bacu baba bari ngaha atacu bariko barakora karurazi ko biga mugabo ubu ntibiga baca baja mu- ngaho bakaja kwirigara n'utari bwabifate ko ivyo bintu arabifatako akabinywa hanyuma bakaza bakanagora abavyeyi bakaca baza bakagwana bakiba izo ntete baduha bakazigurisha reka nyene bagakora amanyanga yose ugasanga baku- abana biganje kandi umaze kunywa urumogi ntas- ntashobora kwisonera kuko aba yiganje urumva ni birebire abana bakagenda bakarara mu gahinga ntibatahe ino ni birebire birakomeye rwose abakobwa bagatwara inda nyene nyene neza cane N'abazitwa- n'abatazitwara ariko bakononekara bakaja kurara mu gahinga abakobwa nk'ubu bino ntibisonera ntibagisonera abavyeyi kubera ivyo ivyo bibazo bafise ubu nawe ahanura abantu bose baba mu ikambi gufata umugenzo wa kera wo ku mwana atari uw'umwe ubonye uwagiye mu ngeso mbi akamuhanura canke akamuhana amenyesha ko bibandanije uko abahunze ari bazima bazohava bahunguka barataye ubuntu kusanzwe afise ka gatima ki- k'ikirundi ya ndero yo kuziko muri make nibaza ko naho vyoba bikomeye araraba uko yitwara akaraba uko yifubafuba kandi akabona mbese iminsi iraheze ariko birahari ntabwo tubihaririye muri make uravuga ariko urabona uravuga ukarengana ntumenya reaction asigayemo ntumenya kandi nawe ejo uko bigenze ntumenya ko ya mpanuro wavuze hari ikiri kwirakora cyangwa byasigaye hajya wabivugiye abo bavyeyi bahamagara amashami mpuzamakungu yitaho impunzi harimo na haser kudafata minenegwe ikibazo c'urwaruka rudafise ico rukora bifuza ko boshigwa mu mashirahamwe mato mato bakabafasha kwiga umuco n'akaranga canke bagashigwa mu mashure bakiga ikambi ya nakivale irimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu abarenga igice cabo n'urwaruka pierre claver niyo nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru i Kigali yaheruka kugendera ikambi ya Nakivala nejo tuzobashikiriza ibindi bitandukanye yatuvaniye muri iyo kambi ya Nakivala mu kanya naho tuca dukubitiza akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko nari nabibemereye
sha bijya biga biranugwanugwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu akandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo reka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupingirike wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi inkuru tubona iriko iranugwanugwa cane ku rubuga ngurukanabumenyi kuri uno wa kane ni inkuru y'ishamwe mpuzamakungu rcr ryitaho impunzi ribeshuza amakuru yakwiragijwe ko ryatanze impuzu zirimwo iza gisirikare ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi nka mutenderi na nduta ayo makambi ari mu gihugu ca tanzania mugabo naho rihari- ridahirarikanana ishamwe folican f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ryo ryemanga ko rifise ivyemezo ko ivyavuzwe ari ukuri Mugenzi- mugenzi wacu i nairobi muri kenya eloge birikaneza yacishije amaso ku mbuga ngurukanabumenyi yongera acukumbura aciye ku mpande zose mu itangazo ibiro vyo mu burundi vy'igisata ca onu kiraba ibibazo vy'impunzi hcr vyasohoye ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ku kwezi turiko turarangiza bivuga ko bibabajwe rwose no kwitiranya ibintu kwibonekeje mu itangwa ry'impuzu zahawe impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzania mu minsi iheze asoma iryo tangazo umupfasoni gogog porti aserukira hcr mu burundi yasiguye uko ibintu vyagenze vy'ukuri Le HCR tient à préciser qu'aucun vêtement inapproprié ou de type militaire n'a été ase ishaka gukuraho impari ko ata mpuzu n'imwe itabereye canke ya gisirikare yigeze itangwa ku mpunzi z'abarundi muri tanzania biciyeko canke binyuze ku bandi bikorana icabaye ni uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu mpera acr muri tanzania yaronse imfashanyo y'impuzu zambawe zigenewe impunzi muri tanzania hamwe n'imiryango iba hafi y'amakambi ku mpuzu zingana umuriyoni n'ibihumbi amajana umunani igice gitoya cane ni ukuvuga izitarenga igihumbi n'amajana icenda na mirongo ine n'indwi icn ishirahamwe bikorana danish refugee council basanze zitabereye zica zikurwa ubwo nyene ku rutonde rw'izitangwa hanyuma zishirwa mu minwe y'abategetsi b'ibanze nk'uko icegeranyo cakozwe ku bw'ivyo kivyerekana cette occasion.
ariko ibishikirizwa n'umupfasoni ekiporti ntibinyurage haha hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forikone efu rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yemeza mbere ko yama agira amatohoza ku myitwarire ya ser twaragiye turamenya imwe mu mikenyero yagiye irakoreshwa eh, n'ishami mpuzamakungu HCR aho n'amahera ajya yatanga kugira rironke igitigiri kinini mbere ikaba ryari rifise namwe twita abakomisiyonere binjira mu gihugu kubesha abarundi kugira bagende bemererwa ko bamwe bazoca baja bukwana za Amerika abandi bakajanwa ahandi imodoka za HCR zafatiwemwo ibigwanisho zitari nke aho i Bujumbura imbere yuko n'izi mpuzu zifatwa amatoza ishyirahamwe Foricon F ryari rifise ryakesha abo bisanzwe bikorana nyuma y'igihugu twe twamaze kumenya ko mwaje makambi ya Nduta na Mutenderi hari hamaze gufatirwa inkoho muri rumwe mu rusengero rusanzwe ruri mu nkambi mbere hakaba hariho n'abari bamaze gufungwa babiri barongoye tumwe twita udusegiteri hakaba hari haranafashwe n'abantu batoza imfashanyo no kugomba gufasha imigwi yotera igihugu ivyo hakizimana ashimangiza uturorero userukira mu burundi abo barerwa asanga bitagira ifatiro Le HCR est une organisation apolitique, neutre et humanitaire.
ase ni ishyirahamwe ataho ryegamiye mu bya politike ryigenga kandi rijejwe gutabara kandi kirushirije tuhari ngo dufashe ibihugu biba byabisavye murazi ko asere serukiwe mu bihugu byinshi mu isi kandi sinibaza ko harahigeze kumvikana ko asere yagize imyitwarire kanaka icyoza igihugu runaka oya si ico gikorwa cacu kandi urwo ruhara ntarwo tuzigera tugira duhari kugira ngo dufashe abanyagihugu bakeneye ubufasha dufasha amareta dusavye gusahiriza jewe rero sindi bwishure kuri ivyo vyagiriji kuko nta na rimwe higeze haba ivyemezo vyerekana ko asere yivanze mu vya politike oya si uruhara rwacu nta n'urwo tuzopfa tugize kandi turaho kugira ngo turokore ubuzima bw'abantu Des vies humaines.
ubwo buzima na cyane cyane ubw'abarundi bahunze utwara forikone ref aratanga icyifuzo ciwe yibaza ko cotuma buba bwiza kurusha nibaza ko igihambaye nyabona ari uko abarundi ishyira mpuzamakungu oni ryofasha kugira batahe mbere n'inama y'abakuru b'ibihugu ikicara ikibazo eh, ca zirya mpunzi ziri mu makambi y'impunzi ziko zirahabwa ibigwanisho ziko zirahabwa imyambaro y'igisoda eh, kandi bo bishakira amahoro bashaka gutahuka imbere y'uko batahuka ishyirahamwe hase naryo nyene ntirihakana ko bishika umutekano ugahungabana mu makambi y'impunzi With regard to insecurity in the camps, I think UNHCR always if the government ku birebana n'umutekano muke mu makambi nibaza ko ACR ifatikanije na leta yama ifata ingingo twama dufise abajejwe umutekano mu makambi indani no ngaha nivyo dukora Tanzania niko kuko ubu rero rimwe na rimwe hashobora kwaduka utubazo tw'umutekano kuko nk'uko mubizi ikambi ni nk'ikigwati igishobora kuba mu kigwati no mu ikambi coba icyangombwa ni ukubitorera umuti iyo habaye igitirigana abategetsi bo bajejwe imbere ya vyose umutekano w'impunzi baca bakorana na ACR bakavugana hanyuma bagafata ingingo and they take action.
abagize ico bavuga ku rubuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu avuga aroresha ku mupfasoni gogo ikiporti ati ivyo nibimare uwundi nawe ati burya n'impome zigira amatwi twatahuye vyose ubu nawe ati mwebwe mwigira impunzi reka ndabavunira akagohebasha umunsi umwe bazobahereza ishano turangirize kuri uyu arabisha ku buserukira aseri mu burundi nawe agira ati iyo bubu bw'umwe bwari ikindi gushika ku itariki ya cumi n'imwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ACR yemeje ko yari ifise impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga ihumbi amajana atatu na mirongo irindwi abenshi muri bo bakiriwe n'igihugu ca Tanzania bakaba bari mu makambi atatu nyamukuru ariyo Mutenderi Nyarugusu hamwe na Nduta Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika Hello Joel Kaneza arakenuye yariko aratubwira bimwe mu bivuga ku mbuga ngurukana umenye no ngaduce dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yamara imbere yuko duhana agahindukira ngene ndababwiye ko abantu bashika bane bamaze gupfa bahitanywe n'imbeho izura inzara muri bino bihe Ame- abanyamerika baharurwa amamiliyoni bari mu bihe vy'imbeho nyinshi cane ivyo biriko bituma kwiyunguruza hakoreshejwe amatrain bihagarikwa ubuzi hamwe n'amashure navyo nyene hamwe hamwe vyahagaze ndetse hari n'amateleviziyo amwe amwe yahagaritse gushikiriza amakuru n'ibiganiro ikigo c'igihugu kijejwe ibiho ibihe cashikirije ejo kwa gatatu ko miliyoni mirongo ibiri na zitanu z'abantu na cane cane mu mareta nka ya New England mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu mareta nka ya Wisconsin, Minnesota, Illinois, Michigan bari mu bihe vyo gukanya cane gose abahinga bahanura yuko umuntu atomara iminota cumi mu mbeho idasanzwe kuko umubiri ushobora kumuhindukana natwe bwe ngaha washington dc imbeho nuko byifashe nuko rero nshuti bakunzi mugire umunsi mwiza aho muri mwakoze kutwumviriza yakoze fasilge beho yegeranije amajwi na enjeniyeri ju yashikanye aha iwanyu nanje diane nahazo nabategure nongera ndabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ndabahe isango ejo nk'aho twatanguriye mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye